iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika mwumvira ijwi ry'amerika mu burundi kuri fm mirongo icenda na kane n'ibice icenda no kuri mirongo icenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi mu rwanda naho ni kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri radiyo inshuti ya bose fm mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu mwiriwe neza nshuti mwese turi kumwe kuri uno mugoroba w'umunsi wa gatatu muri studio gatanu muri kumwe na oriane itangishaka na Tomasi Kamirindi.
Fewer than 15 additional ratifications are needed in order for the Kigali Amendment to come into force in 2019.
Uyu ni perezida w'u Rwanda Paul Kagame mu ijambo yavugiye mu nama rusange y'umuryango w'abibumbye ati harabura gusa ibihugu bitageze kuri cumi na bitanu byashyira amasezerano kugira ngo bishyire amasezerano y'i Kigali mu mategeko yabyo kugira ngo aya masezerano azajye mu bikorwa burundu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda aya masezerano ni ayo mu rwego rwo guhangana n'imihindukire y'ibihe ni mu kanya mu makuru rero izindi ngingo z'ingenzi ni ikibazo cy'abayoboke b'ishyaka fdu inkingi bafunze n'abandi batavuga rumwe n'ubutegetsi barimo n'abo muri fdu inkingi baburiwe irengero
amerika irahangayikishijwe n'ubwicanyi bwakozwe ku barundi n'umusirikare umwe wa kongo mu ndwi iheze nyamugigima imaze guhitana abantu amajana abiri na mirongo ibiri na batanu muri mexique igihuhusi mariya kiriko kirabica bigacika mu buseruko bwa puerto rico kuri uno munsi wa gatatu aho kiriko gihinda ku birometero amajana abiri na mirongo ine ku isaha ayo makuru hamwe n'ayandi avugwa mu karere k'ibiyaga binini turayabashikiriza mu kanya
amakuru yo mu hirya no hino tuyahere hariya i new york aho uyu munsi wari uwa kabiri w'inama rusange y'umuryango w'abibumbye ya mirongo irindwi na kabiri mu bavuze ijambo harimo perezida w'u rwanda turaza kubigarukaho mu kanya harimo kandi na perezida wa irani hassan ruhani disikuru ye yari itegerejwe cyane nyuma y'ijambo ry'umukuru wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump ejo perezida wa amerika yabwiye isi yose muri loni ko irani, ko irani ari igihugu giteza intambara imivu y'amaraso n'akaduruvayo mu mahanga ati ntidushobora kubohwa n'amasezerano na leta y'abicanyi yayibereye agakingirizo gusa kugira ngo yikomereze gahunda yayo ya nucleaire perezida trump yavuze ko ashobora gukura leta zunze ubumwe za amerika muri aya masezerano mpuzamahanga yo mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu kuri gahunda ya nucleaire rero ya irani aya masezerano arimo n'ibindi bihugu by'ibihangange ubushinwa uburusiya ubwongereza ubufaransa n'ubudage mu ijambo rye perezida ruhani yirinze guterana amagambo na mugenzi we wa leta zunze ubumwe za amerika ariko yavuze inshuro nyinshi ijambo gucisha make avuga ko ariyo nzira y'amahoro amahoro arambye amahoro ahuza bose inzira ya demokarasi n'ubwigenge inzira idaheza kandi itigomba perezida wa irani yavuze ko igihugu cye kidashaka kugarura ubuhangange mpatse ibihugu kigeze kugira mu mateka yasobanuye ko amasezerano yo mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu yakomewe amashyi n'isi yose kandi n'intego inteko ya loni ishinzwe umutekano ku isi iyagira yayo ati kubera izo mpamvu zose aya masezerano ni umutungo ni umurage w'isi yose yarahiye ko irani itazaba iya mbere mu rwego rwo kuyahonyora ku makuru avugwa hirya no hino ku isi tukubitire muri afurika gato amerika mu rwandiko rwasohowe kuri uno munsi wa gatatu n'ubushikiranganji bujejwe imigenderanire y'amahanga kuri ino tariki ya mirongo ibiri z'ukwezi kw'icyenda leta zunze ubumwe za amerika ivuga ko ihangayikishijwe n'amakuru y'ubwicanyi bwakozwe ku barundi n'umusirikare umwe wa kongo ikamanyola mu buseruko bwa repubulika iharanira demokarasi ya kongo ku itariki cumi na zitanu z'ukwezi kw'icyenda muri urwo rwandiko amerika ihamagarira leta ya kongo gukorana n'ibiro bya onu bijejwe impunzi ku isi hamwe n'inteko zijejwe gucungira umutekano muri icyo gihugu gukora ibishoboka byose kugira icuka kibi kiri hagati y'impunzi z'abarundi n'ababakiriye kuvaho amerika ivuga kandi ko icyatumye hakorwa ubwo bwicanyi gitegerezwa kumenyekana kandi ababikoze bagakubitwa intahe mu gahanga amerika isaba leta ya kongo gukingira umutekano w'abanyagihugu kugira ntihagire ibindi bitero biba kandi bagasaba ko abajejwe umutekano muri kongo kudakoresha inguvu zirengeye handi naho tukiri muri afurika kuri uno munsi wa gatatu amayira akikuza inyubako ya sentare nkuru ya kenya yari yugawe igipolisi cyari mu bikorwa byo komora abari mu myiyerekano yari kigigwa n'urunani rw'imigambwe itavuga rumwe na leta bari bari hafi y'iyo nyubakwa y'igihugu muri iyo nyubakwa y'imanza abacamanza bamazeyo amasaha arenga indwi bisigura ku mpamvu bafashe ingingo yo gutesha agaciro ibyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye ku itariki umunani z'ukwezi k'umunani muri iyo nama bashize uruhara, uruhara rukomeye ku ifatwa ry'iyo ngingo ku biro bijejwe amatora muri kenya bizwi ku izina rya iebc umucamanza filomena mwilu ni umwe mu bacamanza bariko barisigura impamvu batoye iyo ngingo yashigikiye ibyari byasabwe n'urunani rw'abatavuga rumwe na leta urwo runani rukaba ruyobowe na raila odinga yahiganywe mu matora na perezida uhuru kenyatta mwilu ati twasanze amatora y'umukuru w'igihugu aheruka kuba atubahirije ingingo zigenga amatora mu ibwirizwa shingiro ati dusanga ayo matora atakozwe mu muco canke ukuri ati ku bw'ivyo rero kandi twisunze ingingo ya mirongo umunani na gatatu y'amategeko agenga amatora nta kundi vyari kugenda atari ukuyatesha agaciro amatora muri kenya ategekanijwe gusubirwamwo ku itariki cumi n'indwi z'ukwezi kwa cumi ariko abatavuga rumwe na leta bifuza kwaba inyuma yaho makuru bavugwa hirya no ku isi tuyabandanyirize muri amerika kuri uno munsi wa gatatu abajejwe ibikorwa byo kurokora abaguye mu masanganya yo muri nyamugigima yo mu gisagara cya mexique mu turere no mu turere two hafi yaho babandanyije kurondera abantu bashobora kuba baguye baguwe ko n'ibyo nyamugigima yo ku rugero rw'indwi n'ibice n'igice kimwe yasenyaguye aho ni mu gihe iyo nyamugigima imaze guhitana abantu bashika kuri majana abiri na mirongo ibiri na batanu umushikiranganje ajejwe intwaro yo hagati mu gihugu muri mexique miguel osoro chong yavuze ko igisirikare ca mexique kumwe n'igipolisi babandanyije ibikorwa vyo gutabara imbabare gushikaho batora, gushikaho batora abantu bose boba bataritaba imana abanyagihugu barifatanyije n'izo nzego z'umutekano mu gutabara imbabare inyuma y'aho iyo nyamugigima yabaye ejo ku munsi wa kabiri abanyagihugu bagenda bakoresha ibyuma bikomakomeye ndetse bagakoresha n'iminwe yabo mu kugerageza kurondera abantu inyubakwa zishobora kuba zaguye ko iyo nyamugigima yabaye neza na neza ku birometero ijana na mirongo ibiri na bitatu mu bumanuko bushyira ubuseruko bw'umugwa mukuru wa mexico city ahandi naho igihuhusi mariya kiriko kirabica bigacika mu buseruko bwa Puerto Rico kuri uno munsi wa gatatu abahinga bavuga ko ico gihuhusi kiri ku rugero rwa kane gikomeye cyane kandi ko kigiye kuzana imvura y'isegenya kigasenyagura n'imisozi ibiro vya amerika bijejwe gukurikiranira hafi ibihuhusi bivuga ko ico gihuhusi mariya kibaye ica mbere gikomeye kibaye kuri iryo zinga rya Puerto Rico cyari kigizwe n'imvura cyari kigizwe n'imvura y'isegenya irimwo imiyaga ihinda ku birometero amajana abiri na mirongo ine ku isaha abantu babandanya kugira amakenga menshi mu turere turi hafi y'amazinga ya leta zunze ubumwe za amerika aho ni mu gihe icyo gihuhusi cyaciye ku izinga ryitwa saint croix buramatari wa puerto rico kuri uyu munsi wa gatatu yavuze ko hategekanijwe icyo gihuhusi ko kiza konona byinshi bakaba bateguye ibiro bishika ku majana atanu by'ukwakira abaza kugwa muri iyo sanganya y'icyo gihuhusi mariya
muteze amatwi radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda usibye ku maradiyo yanyu mujye no ku rubuga rwacu rwa interineti radiyo yacu voa akadomo komu ndetse no kuri facebook voa radiyo yacu naho murahasanga amakuru n'ibiganiro byacu
amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu rwanda i kigali hatege- hate- hateraniye inama mpuzamakungu y'abashakashatsi baturutse ku migabane yose y'isi bariko bariga ku vyerekeye n'urukingo rwa sida bavuga ko batanguye kubona icizero c'uko mu gihe ca vuba urwo rukingo rushobora kuboneka inkuru ya mugenzi wacu asumta kaboyi u rwanda ruza mu bihugu bya mbere byatangiye gushakashaka urukingo rwa sida dr karititsi ni umuyobozi wa proje san francisco imaze imyaka mirongo itatu n'imwe ikora ibigendanye na sida mu rwanda uyu muganga avuga ko ikigo ayobora ubu kimaze gukora ubushakashatsi burenze butanu ku rukingo rwa sida dr karita asobanura ko babanje kureba niba urukingo bakoze rushobora kutagira ingaruka ruzana mu mubiri w'umuntu hakurikiyeho kureba niba urwo rukingo rushobora gukora abasirikare barinda virusi itera sida mu mubiri uyu muganga asobanura ko kugeza ubu ibyavuye mu bushakashatsi bwa mbere bitanga icyizere cy'uko urukingo rwa sida rushobora kuzaboneka icyo twagezeho ni uko twagiye tugerageza ubwoko bwinshi bw'ingingo hari ubwo twagerageje mbere dusanga ntibukora ubwo tu- turimo kugerageza uyu- uyu munsi hari icyizere dufite nk'urukingo turimo kugerageza ubu ngubu ni mu cyiciro cya mbere ariko tumaze kubona neza ko urwo rukingo muri laboratwari ndavuga neza ni muri laboratwari upimye amaraso y'umuntu waruteye umubiri ukora abasirikare bari- bashobora kurinda umu- umuntu kwandura icyiciro kigiye gukurikiraho rero ni uku- ni ukuzabigerageza noneho mu bantu bashobora kuba bagira ibyago byo kwandura cyane kurusha abandi ni ba bandi bagira imibonano mpuzabitsina n'abantu benshi cyane abantu dukorana nabo barashaka kuzakoresha ubwo bushakashatsi cyane cyane muri ya bihugu by'amajyepfo ya ya afurika hariya muri afurika y'epfo za zambia kuko hariya ubwandu bwa sida burakwirakwira cyane kurusha mu bindi bihugu mu nama yateguwe n'ikigo mpuzamahanga gishinzwe ubushakashatsi ku rukingo rwa sida yabereye i kigali igahuza abashakashatsi baturutse muri afurika aziya amerika n'uburayi aba bashakashatsi bemeza ko hari ibihugu bya afurika nka uganda zambiya afurika y'epfo byatangirijwemo ubushakashatsi ku rukingo rwa sida imyanzuro ya mbere ikaba ishobora kuboneka mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri minisitiri w'ubuzima mu rwanda dr diane gashumba yemeza ko u rwanda rwishimira kuba rwaratoranijwe guhuza abashakashatsi ko ari amahirwe ku bakora ubushakashatsi mu rwanda gusa uyu muyobozi avuga ko nubwo hari byinshi byakozwe ku ndwara ya sida ariko kubona urukingo rwa sida bitaragerwaho ntabwo kubona urukingo ari ikintu gifata umwaka umwe cyangwa ibiri cyangwa itatu ni ikintu gikomeye cyane bagero muzi indwara nka iseru izo ni indwara zagiye zizahaza isi cyane eh, mu bihe byashize abantu bagapfa bagashira ariko kuba dufite inkingo uyu munsi eh, impinduka ziragaragara akaba aricyo cyizere tunafite kuri urukingo rwa sida nubwo byafata imyaka nubwo abantu bakumva ko birambiranye ariko niwo muti nicyo gisubizo tukaba dufite umushinga san francisco urimo gukora cyane kuri ubwo bushakashatsi ndetse n'ubundi bushakashatsi ah, icyo ni ikintu cyiza ku gihugu hashize imyaka makumyabiri urukingo kuri sida rugeragezwa ariko kugeza ubu nta gihugu na kimwe kiravuga ko cyabonye urwo rukingo nubwo abashakashatsi bagenda batanga icyizero cy'ejo hazaza kugeza ubu mugabane wa afurika niwo ufite ibihugu byinshi bifite abaturage bafite sida ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe kurwanya sida ryifuza ko mu mwaka wa makumyabiri makumyabiri byaba mirongo cyenda mirongo cyenda mirongo cyenda ni ukuvuga mirongo cyenda ku ijana by'ababana virusi itera sida bakamenya ko bayifite mirongo cyenda ku ijana by'abayifite bagafata imiti igabanya ubukana bwa sida na mirongo cyenda ku ijana by'abari ku miti virusi ntibe itagitembera mu maraso asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali asumuta reka eric bagira ubusa akwakire kuri uru rubanza rwa visi perezida wa mbere w'ishyaka fdu inkingi boniface twagirimana na bagenzi be barindwi bagejejwe imbere y'umucamanza bwa mbere uyu munsi mu rukiko rwisumbuye rwa nyarugenge i kigali ubundi iryo tsinda ririmo abantu baregwa icyenda ari kumwe ntabwo yagaragaye mu rukiko turabigarukaho mu kanya baregwa kurema umutwe w'igisirikari utemewe no utemewe na leta no kugirira nabi ubutegetsi buriho bo barabihakana ni inkuru rero ya erika bagira ubusa ku mubare w'abantu barindwi igipolisi cyatangaje ko ikubitiro ko cyataye muri yombi mu ntangiriro z'uku kwezi kwa cyenda kibakekwaho gushora urubyiruko mu mutwe witwara gisirikare mu bihugu bituranyi ubwo bazaga ku rukiko bari biyongereyeho abantu babiri bose hamwe ni abantu icyenda kandi bahuriye ku kuba ari abarwanashyaka ba fda inkingi ishyaka rikuriwe na madame victoire ingabire ufungiwe mu rwanda ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu rwanda bose uko ari icyenda bageze mu rukiko bambaye inkweto zo kogana bari mu mapingu barinzwe bikomeye n'abapolisi bambaye impuzankano n'abandi bari bambaye sivire ariko barangwaga n'imbunda nto za masotera mu rukiko zagaragaraga ubwo bajyaga kwicara cyangwa se imyenda bazambariyeho izamutse ni urubanza baburanaga ku ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo rwihariye umunsi wose ariko biba by'ubusa umucamanza rwimurira ku munsi ukurikira byatewe ahanini n'umurundo w'inzitizi abaregwa bazamuye uhereye kuri bwana boniface twagirimana visi perezida wa mbere wa fda inkingi avuga ko igipolisi cyabasatse mu buryo bunyuranije n'amategeko kirangije kibafunga mu buryo bunyuranije n'amategeko ni impamvu ahuriraho na bagenzi be bandi barimo abafatiwe i rusizi babwiye umucamanza ko batawe muri yombi n'imodoka za gisivire babageze nyabugogo bakabambika ibintu mu maso ku buryo kugeza ubu bavuga ko bafungiwe ahantu hatazwi ubushinjacyaha burega ibyaha bibiri kurema umutwe w'ingabo utemewe no kugira nawe ubutegetsi buriho mu rwanda ubushinjacyaha buvuga ko hari ihuriro p5 rigizwe na fdlr cnrd pdp imanzi pesi imberakuri na fdi inkingi iryo huriro ngo rirashaka gushyiraho igisirikare kirwanya ubutegetsi bw'u rwanda bwavuze ko abaregwa bashakaga abayoboki babakangurira kunyura muri fdr ibarizwa muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo babafasha kubona ibyangombwa n'uburyo bw'amafaranga y'urugendo bwavuze ko ibyo bikorwa byose ari visi perezida wa mbere w'ishyaka bwana twagira imana ubihuza ubushinjacyaha bwavuze ko ubw'igipolisi cyajyaga gusaka aho abarwanashyaka baba i kigali cyahasanze ibirango by'ishyaka fd inkingi ritemewe gukorera mu rwanda yerekanye ajenda bakuye kwa twagira imana irimo amazina y'abarwanashyaka barangije kwambuka bajya muri kongo yagaragaje ibimenyetso yakuye mu binjira n'abasohoka ku ruhande rw'u rwanda bigaragaza ko abo barwanashyaka basohotse mu gihugu habayeho umuhezo w'iminota igera muri mirongo ine urukiko rwumva amajwi y'ibiganiro abarwanashyaka bagiranaga ku matelefone yabo ngendanwa visi perezida wa mbere w'ishyaka fda inkingi yabihakanye yabanje kubwira urukiko ko umwuga we ari umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu rwanda kuva mu bihumbi bibiri na cumi yavuze ko mu byo akora n'ubukangurambaga bwo gushaka abarwanashyaka birimo ko kuba yarabashakaga bitandukanye no kurema umutwe w'ingabo utemewe uwo mutwe wa gisirikare uzashyirwaho n'icyiswe ihuriro p5 aravuga ko ubushinjacyaha bwagombye kuba buwugaragaza yikomye ubushinjacyaha kugambirira gukora icyo yise kumucisha umutwe bufatiye ku mutwe uzwi nka fdlr rnc n'iyindi bifite abayihagarariye ku barwanashyaka bivuga ko basohotse igihugu yavuze ko nyuma yo kuba abarwanashyaka bagira ubuzima bwabo bwite bityo ko ntacyo yagombye kuba bibazwaho mu gusa n'umwunganira bwana fabien twagira yezu ushinzwe ubukangurambaga ku rwego rw'igihugu no kumenya iby'imibereho ya madame victoire ingabire yagize ati igihugu kirafunguye ubu wagera ku mupaka yabura abarwanashyaka ba fpr basohotse byose byabazwa ubuyobozi bwaryo bwana papias ndayishimye ariko ashinja twagira yezu ko yamukanguriye kujya muri kongo muri uwo mutwe amumenyera buri kimwe birimo kumuha ubushobozi bwo kugerayo no kumurangira ibice yari bushyikiremo yemeza ko byari bishya kuri we gusa avuga ko bitamuhiriye kuko yahise afatwa n'abashinzwe umutekano i rusizi ku rundi ruhande yumvikanye nawe avuga ko bamugejeje i nyabugogo mu mujyi wa kigali bamwambitse ikintu mu maso batangira kumusaba gutanga amakuru neza yabirengaho bakamuca umutwe uyu ari mu bemeza ko batazi aho bafungiye abanyamategeko bunganira abaregwa metere gatera gashabana na metere antoinette mukamusoni bo bazamuye inzitizi ko abo bunganira bafashwe nabi ku buryo n'igipolisi kitajya kibemerera kubasura metere gashabana yanazamuye inzitizi kuri bwana teofile ntirutwa wari ushinzwe fda inkingi muri kigali na n'ubu waburiwe irengero asaba ubushinjacyaha ko bwabafasha kumushaka ubushinjacyaha bwasubije ko kugira icyo buvuga kuri uwo batazi ibye bwaba ari ugutandukira umucamanza yategetse ko ubushinjacyaha buzasura abaregwa bukamenya uko babayeho n'aho bafungiwe kuko bavuga ko bamara amasaha makumyabiri nane kuri makumyabiri nane mu mapingu ni mu gihe bwo bwemeza ko bari kuri sitasiyo ya polisi i remera mu mujyi wa kigali keretse ngo uwafatiwe rusizi abaye atazi kigali igishyaka fda inkingi ryamenyekanye cyane mu rwanda mu bihumbi bibiri na cumi ubwo perezida waryo madame victoire ingabire yashakaga kwiyamamariza gutegeka u rwanda ntabigereho inkiko z'u rwanda zamuhamije ibyaha byo kugambirira kuvutsa igihugu umudendezo maze zimukatira imyaka cumi n'itanu y'igifungo ibihano abarigize bemeza ko bishingiye kuri politiki bamwe muri abo icyenda bafunzwe barimo visi perezida wa mbere w'ishyaka wa fda inkingi twagira imana bakunze kumvikana batarya umunwa mu kunenga ibitagenda ku butegetsi buriho mu rwanda iburanisha rirakomeza ku igicamunsi cyo kuri uyu wa kane aha bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali inshuti zacu eric bagira ubusa amaze kubibabwira uwitwa theophile ntirutwa nawe wafashwe na polisi y'igihugu we ntabwo yagaragaye mu rukiko ntirutwa ahagarariye ishyaka rya fdu inkingi mu mujyi wa kigali yafashwe ku wa gatatu tariki ya gatandatu y'uku kwezi kwa cyenda yatwawe hamwe na jean marie vianney kayumba wo mu ishyaka pdp imanzi mugenzi wacu etienne karekezi amaze kuvugana na kayumba wahise arekurwa amubaza uko polisi yabafashe bwana kayumba murakomeye cyane muraho muraho watubwira muri make uko polisi yagufashe uri kumwe na ntirutwa teofile ese yabajyanye hehe mu kudufata badufashe nyine n'ubundi bari baje gufata ba bonifase na ba garasido abayobozi ba fdi kuko njyewe nari ngiye ngiye kureba teofile kugira ngo tubashe kuvugana turebe icyo twakora kugira ngo dukore ubuvugizi kuri abo bagenzi bacu rero twaje guhurira sonatide turimo tuvugana ubwo haza imodoka imodoka ebyiri tuba tuguye imitwe baradufata aho batujyanye ntabwo batujyanye mu buryo bumwe batujyanye mu buryo butandukanye teofile yamujyanye mu modoka nanjye wanjyana mu yindi noneho banjyana iyo bajyanye kuri sitasiyo ya remera ubwo niho naraye kugeza mu gitondo mu masaha y'urukerero ubwo nibwo bageze aho barandikura bambwira ko nyine ntaha ko bazongera kuntumiza nk'uko bari bantumije ubwo rero ntabwo ntabwo nari kumwe na ba nturutse cyangwa se abo ba boniface nari ndaho ngaho njyenyine ntabwo twari kumwe hanyuma ntabwo wigeze umenya amakuru cyangwa se aho ntirutwa teofile aherereye cyangwa aho aho afungiye Ah, ni nk'aho nyuma nagerageje gukurikirana ndetse mvugana na ah, n'abayobozi ba efuperi barimo bukeye ndetse eh, n'abandi bantu ba- bagiye bavugana n'umudamu wa tefe ndetse nanjye twaranavuganye usanga mu by'ukuri bitoroshye kumenya aho ari gusa amakuru namenye ni uko ba- n'ubundi nyuma muri icyo gihe nari nari mfungiye aho ngaho kuri sitasiyo ya remera bo bajyanye na nyirwa teofile bajyana iwe ubu bagezeyo baranasaka ubwo rero nta nta yandi makuru arenze kuri ayo ngayo nzi ko ntabwo nzi ngo bamujyanye irimo ko bamuvana aho ngaho nyine mu gisa kuko n'icyo gihe njye nari kuri sitasiyo ya remera ntabwo twari kumwe ngo menye ngo bimeze bite kugeza ubu ngubu nanjye nta makuru mfite tugerageza nyine kugenda dushakisha tubaza abantu twaba tuzi bashobora kumenya ahantu ari kugeza ubu ntabwo twari twamenya naho se ku bijyanye n'icyo p- polisi y'u rwanda yaba ibashinja bo hari icyo ubiziho Bo, urumva ntacyo mbiziho kuko ntabwo twabarijwe hamwe wenda ngewe ibyo namenya n'ibyo ngewe ku ruhande rwanjye bambajije Eh, ngewe ku ruhande rwanjye bambajije icyo nama nzi ku ku- icyo nama- uburyo nzi ku bintu ikorera fda babwira ko ntamenye imikorere ya fda kubera ko ifite umuyobozi cyangwa se icyo nabafasha nabahereza kontakite ze bakaba ari we babaza noneho bambaza ku ku mikorere ya pdpr nabwira ko ibyo ngibyo biri rwose mbizi ariko ko ntacyo nabatangaza ntafite n'amategeko inyunganira kubera ko aho naje ntabwo nari naje gutembera na- nari nagiye mu buryo bw'amategeko mvuga ko nyine nibonaga icyo ntangaza ari uko hari umunyamategeko unyunganira noneho mm, ikindi ba- bambajije bagerageje kumbaza ngo ngo ku buryo dukorana n'abantu bo hanze babwira ko nyine nta gisubizo kimwe nabaheza mu gihe mu gihe cyose atari umunyamategeko unyunganira twarabaye hari umunyamategeko ibyo byose ibyo bashaka kumva rero ntabwo nabasha kubona ibisobanuro ubwo nibwo bagiye bara- bajya ku ruhande baravugana cyane ko bari abantu babiri bari baba bamfashe ndetse n'abambazaga bari bambaye imyenda ya sivile kuko iyo baza kuba bari bambaye imyenda ya polisi nibura bari kumenya amazina dore ko ku myenda yabo mbamo nahanditseho amazina yabo Mm. ubwo bamaze gukora akantu gasa n'akanama nibwo baje noneho barambwira ngo ningende ngo ntahe ngo njye gushaka uwo mwa- uwo munyamategeko mvuga ngo noneho ngo ubwo nzamuzane nzamuzana ubwo nibaze nese nibwo nzamuzana ryari batigenda nyine atubwo nitumukenera tuza- nituzi gukenera tuzagutumaho
bakunzi b'ijwi ry'amerika guhera ku wa gatandatu tariki cumi n'esheshatu ukwezi kwa cyenda bibiri na cumi na karindwi habaye impinduka ntoya muri gahunda z'ibiganiro byacu amakuru y'iminota itanu yajyaga ahita saa moya na saa mbiri za mu gitondo yarahagaze abari baramenyereye kumva ayo makuru mutwihanganire naho amakuru yo ku isi mwajyaga mukurikira kuva saa kumi n'imwe n'igice kugeza saa kumi n'imwe n'iminota mirongo itatu n'irindwi za mu gitondo ku wa gatandatu no ku cyumweru yasimbuwe n'amakuru yibanda ku karere ibindi biganiro biza nyuma y'ayo makuru byakomeje uko bisanzwe
ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda dusubire i new york ku cyicaro cy'umuryango w'abibumbye perezida w'u rwanda paul kagame yavuze ijambo mu nama rusange ya mirongo irindwi na kabiri y'uyu muryango ryari ijambo rigufi mu cyongereza rifite iminota itandatu n'igice yashimye ko loni ari umuryango werekanye ko rimwe na rimwe bukenewe kandi ushoboye gusa ati loni ntiratugeza ku byo dukeneye kandi twifuza muri urwo rwego yashimye umunyamabanga mukuru ku ngingo ebyiri zikomeye yitayeho muri iki gihe arizo kuvugurura umuryango w'abibumbye no guhagurukira ihohotera rishingiye ku gitsina kuri perezida kagame kugira ngo loni igere ku nshingano zayo igomba gufata abaturage b'ibihugu byose kimwe nta kubogama kandi mu cyubahiro igomba kandi gucunga neza imari ihabwa ku birebana n'iri vugurura perezida w'u rwanda yagize ati Where we fall short is in getting things done.
ati icyo tubura ni ibikorwa ivugurura ry'inzego si ikintu gikorwa ku buryo nako ni ikintu gikorwa ku buryo bwitondewe ni nko kunyu- kunyuza a- si nko kunyuza akarangi ku rukuta hanyuma ngo wigendere ivugurura risaba ubushake bwo guhora ushakisha kunoza ukunoza ibintu no kwemera kwirengera amakosa n'ibitagenda neza umukuru w'u rwanda yishimiye ko u rwanda rufatanije n'umuryango w'abibumbye na afurika yunze ubumwe mu bikorwa byo kubungabunga amahoro ku isi yagarutse no ku kibazo cy'imihindukire y'ibihe ari nacyo yanzuriyeho ijambo rye Canada and Rwanda, together with other stakeholders, are working to raise awareness kanada n'u rwanda dufatanije n'abandi bafitanye- babifitemo uruhare turimo turashishikariza isi ku byiza dushobora kugeraho mu gihe twemeye amasezerano y'i kigali yuzuza amasezerano y'i montreal iki ni kimwe mu bintu bikomeye buri gihugu gishobora gukora kugira ngo duhangane n'imihindukire y'ibihe no kubahiriza amasezerano y'i paris harabura gusa ibihugu bitageze kuri cumi na bitanu byashyira amasezerano y'i kigali mu mategeko yabyo bwite kugira ngo aya masezerano azajye mu bikorwa burundu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda ryari ijambo rero rya perezida kagame mu muryango w'abibumbye uyu munsi turagana ku musozo w'aya makuru mu magambo makeya amakuru twabagejejeho nyine n'arebana n'inama ya mirongo irindwi na kabiri rusange y'umuryango w'abibumbye perezida kagame nk'uko tumaze kubireba yavugiyemo ijambo na perezida wa irani mu bandi banye- mu bandi bakuru b'ibihugu batandukanye bavuze nawe yavuze ijambo ryari ritegerejwe cyane nyuma y'iry'umukuru wa leta zunze ubumwe za amerika yavuze ejo asebya cyane irani hanyuma mu ijambo rye ruhaniwe avuga cyane ijambo koroherana gucisha make avuga ko ariyo nzira y'amahoro arambye twababwiye kandi ko mu rwandiko rwasohowe kuri uno munsi wa gatatu n'ubushikiranganji bwa amerika bujejwe imigenderanire n'amahanga amerika ihangayikishijwe n'amakuru y'ubwicanyi bwakozwe ku barundi mirongo itatu n'umusirikare umwe wa kongo ikamanyola mu buseruko bwa repubulika ya demokarasi ya kongo ku itariki cumi na zitanu z'ukwezi kw'icyenda muri urwo rwandiko amerika ihamagarira leta ya kongo gukorana n'ibiro bya onu bijejwe impunzi ku isi hamwe n'inteko zijejwe gucungira umutekano muri icyo gihugu kugira kugira bagabanye icuka kibi kiri hagati y'impunzi z'abarundi n'ababakiriye twabwiye kandi ko kuri uno munsi wa gatatu amayira ya- akikuza inyubako ya sentare nkuru ya kenya yari yugawe aho igipolisi cyari ko kigerageza komora abari mu myiyerekano yari ko iragirwa n'urunani rw'imigambwe itavugwa rumwe na leta yari ko i- yari ari ngaho kuri iyo nyubakwa kubera inama yari kiberayo aho abacamanza bariko barisigura ku mpamvu bafashe ingingo yo gutesha agaciro ibyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye ku itariki umunani z'ukwezi k'umunani muri ayo mak- mu- muri ayo- muri iyo nama bashize uruhara runini rw'ifatwa ry'iyo ngingo ku biro bijejwe amatora muri kenya iebc umucamanza filomena mwilu niwe mu bacamanza bariko barisigura avuga impamvu yatoye iyo ngingo aho yavuze yuko bisunze ku ngingo ya mirongo ibi- ya mirongo umunani na gatatu y'amategeko y'ibwirizwa shingiro ni nayo mpamvu rero bafashe ingingo yo gutesha agaciro ayo ma- eh, iyo ngingo- i- ayo matora murantunga
ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti zacu turabashimiye cyane kuri mikoro mwari kumwe naho yanitanga ishaka na thomas kamirindi ku buhanga bw'ibyuma hari fatuma karara arimasi mukomeze mugubwe neza na radiyo yanyu ijwi ry'amerika murakarama